radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo ijwi ry'amerika iravugira ku mirongo migufi mu burundi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe naho mu rwanda muradukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu muri uyu mwanya kandi muri uganda mu karere ka kisoro murimo muratwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora mwese mwese nshuti banywanyi mwabonye bucya ni tomasi kamirindi ubasuhuza amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu burundi urwego cnc rucunga imikorere y'abanyamakuru n'itangazamakuru rurasaba kwirinda ibyo rwita ibihuha ruvuga kandi ko ibiganiro byo gufungura radiyo ijwi ry'amerika mu burundi biri mu nzira nziza ibindi tubibaze umunyamakuru w'ijwi ry'amerika Pierre Claver niyo nkuru ukorera i kigali mu rwanda urwego rwa leta sense rucungira ingene ibimenyeshamakuru n'amaradiyo bikora ruragabisha abamenyeshamakuru guhita ko bacafuza igihugu ku bwa sense abo n'abandika canke abavuga ibitagenda neza gusa umukuru w'urwego sense yabibwiye abatwara amaradiyo n'ibimenyeshamakuru bikorera mu gihugu mu nama yo kubakebura no kubagabisha yabagirishije kuri uyu wa gatanu vestine nahimana yifuza ko ari kumwe n'abatwara amaradiyo n'ibimenyeshamakuru bafata intumbero imwe kuri urwo rugamba turabire hamwe ibibazo byoba biwuhanze umwuga wo kumenyesha amakuru mbese nyine tuganirire hamwe icyo twokora kugira ngo ibibazo nkumbure bituma umwuga udatera imbere cyane kive mu nzira twishyirireho icyo umuntu yokwita urupapuro rw'inzira bivanye n'ibizoba byavuye mu biganiro urwego sense rwaboneyeho akaryo ko gutangaza ko ibiganiro kugira ngo iradiyo y'abanyamerika ijwi ry'amerika yugururwe bigeze kure inyuma y'imyaka hafi ine y'ubwawe iradiyo bbc yaravuye ku bihano kubera kuko habayeho ibiganiro bitari bike iradiyo biyowa nayo izova ku bihano kuko ibiganiro birabandanya tubabwiye rero uko ibiganiro bimeze n'aho bigeze uhava umenga twafashe ingingo cyane twohava dusanga twarengereye tukamena amabanga hataragera kuri icyo kibazo tukibangira tukazobahereza inkuru y'imvaho tumaze kuganira neza n'ubushikiranganji bujejwe kumenyesha amakuru buremeza ko ico gisata kitorohewe tsiri kitamoya umwunganizi w'umushikiranganji ahamagarira abamenyesha amakuru gukora bunyamwuga igisata cyaratewe cyatewe na bande ni irikoreshwa ry'ubuhinga ngurukanabumenyi aho umuntu wese ashobora kwiyita umunyamakuru ugasanga ariko akwiraniza amakuru ku mbuga ngurukanabumenyi amakuru mugabo atariyo amakuru y'ibinyoma rero tukaba duhamagarira namwe abamenyesha amakuru y'uko mwoba amagabo mukaza muraraba ntihagire abatera ku mwuga kuko baba ariko bateza urubuga umwuga wo kumenyesha amakuru ubushikiranganji bujejwe abamenyesha amakuru buriteguye no gufasha kugira ngo ico gisata kinaguke harimo yambo y'ubukene hariho kumbure abandi bantu badatahura igikorwa c'abamenyesha amakuru ntibaheze ngo batange inkuru ingorane ijanye n'ubumenyi budakwiye mu bamenyesha amakuru bamwe bamwe no mu byo bakora wumva yuko harimwo agahazi n'ubu rero turabemeye yuko inyigisho nk'izo zo gukaririza ubwenge abo bamenyesha amakuru izobandanya tugasaba abasanzwe badufasha yuko n'ubu twama hafi kugira ngo turonse inyigisho abamenyesha amakuru bakore umwuga bisunze amategeko awugenga abatwara amaradiyo n'ibimenyeshamakuru nabo nyene baremera ko hakiri agahaze mu maradiyo yabo n'inkuru zandikwa biyemeje guterera agacumu k'ubumwe kugira ngo uwo mwuga unaguke yamara banasaba leta n'inzego zayo kudasubira kuburabuza abamenyeshamakuru mu kazi kabo ikindi basaba ni uko inzego zidatanga amakuru zo kwikebuka umubonano w'uyu munsi niwo wa mbere umufasoni vestine nahimana umuyobozi mukuru mushasha w'urwego sense yagiranye n'abatwara amaradiyo n'ibimenyeshamakuru amakuru abawitabiriye barenga mirongo itandatu nka bose baserukira ibimenyeshamakuru vyandika amaradiyo n'amateleviziyo n'ibikorera ku mbuga ngurukanabumenyi biharurwa muri hafi ijana mu gihugu pyeklave niyo nkuru kigali ku by'ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika noneho tujye mu rwanda ejo kuwa kane nk'uko bisanzwe buri mwaka ku itariki ya cumi na gatanu y'ukwezi kwa kane wari umunsi isi yose yahariye kuzirikana agaciro k'ubugeni n'abanyabugeni muri urwo rwego mugenzi wacu eric bagira ubusa yagiye gusura umusaza pascal bushayija umaze imyaka mirongo ine akora imirimo y'ubugeni yo gushushanya baraganiriye bo urabona nk'iki gihangano ni igihangano kirimo umuco kandi umuco nyarwanda uyu muco rero urimo ni umuco ugerekeranye n'imihamirizo turi mu rugo rw'umusaza pascal bushayija mu mujyi wa kigali mu karere ka nyarugenge ni umunyabugeni wabigize umwuga bushayija w'imyaka mirongo itandatu n'ine y'amavuko amaze imyaka mirongo ine mu mirimo y'ibihangano mberajisho asa n'uwahigitse ku ruhande ubuhanzi bw'indirimbo benshi mu muzi mu ndirimbo erina mwana nakunze yabwiye ijwi rya amerika ko mu bihe byo hambere byari bigoye ko umunyarwanda yagana ishuri ry'ubugeni ariko kubera impano byamusabye gutsimbarara ku bugeni bakubura utuzi twaririmite ukuntu ukaba uzi neza yuko niba ugiye kwiga iki kintu ugomba kuzaba iki ubugeni rero byari byije ari ibintu bishyashya ese nimba irangiza nzajya gushushanya nzajya gushushanya se nzajya gushushanyiriza abandi ibyo byose ni ibintu byatumaga umuntu atekereza bigatuma n'amu- n'umubyeyi atabibona muri aveniri y'umwana we kuko iyo uvuga ngo umwana yagiye gushushanya kuko yaravuga ati simbona ibyo ugiye kuzaba cyo simbyumva bushayija avuga ko uko iminsi igenda ishira biboneka ko ubugeni bugenda burushaho gushinga imizi mu muco nyarwanda ubu abantu bamaze kuba yuko bagomba no gutanga none n'impano y'igihangano ubundi bari bazi ko umuntu agomba gutanga impano y'inka ibiki none bakumva yuko impano bigomba kugarukira ko utanga inka baza kumenya yuko rwose muri ubwo buryo bw'ibihangano umuntu ashobora gutanga impano kandi ikazashimisha umuntu n'ubuzima bwe bwose umunyabugeni bushayija avuga ko ari muri bake mu batumye ubugeni burushaho kwamamara mu rwanda mu myaka amaze muri uyu murimo biragoye ko yarondora ibyiza yawuboneyemo ngo abirangize ariko hari ibyo yumvikanisha ko birushaho kumutera ishema iyo ndeba nkabona nka perezida w'igihugu cyacu yabona abashyitsi baje ajya gutanga agatanga kado ya tabure nakoze ubwanjye mba numva bishimishije bakagitanga kandi gitanzwe mu rwego rw'igihugu avuga nti byibura ibi bintu biranshimishije ku buryo mba mbona yuko ibintu byanjye ibyo mba nakoze biba byahawe agaciro ujya kubona akabona nka nicaye nkanga hano mu rugo nkabona ambasaderi w'ubwongereza araje hano mu gipangu cyo ashaka ka- kado ari butahane wabuzwa n'iki kwishima koko nyuma yo kwigira gushushanya mu ishuri ry'ubugeni ryo ku nyundo ku gisenyi bushayija yanaryigishijemo imyaka cumi n'umwe yabwiye ijwi rya amerika ko bakiri ku ntebe y'ishuri atazibagirwa mugenzi we wigaga mu mwaka wa kane umwaka umwe imbere ya bushayija wahawe ikiraka cyo gushushanya uruganda rw'icyayi rwa murindi mu byumweru bibiri bakamwishyura amafaranga ibihumbi mirongo itandatu mu gihumbi magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda ni amafaranga ku bwa bushayija akeka ko mu gihe cyabo minisitiri mu rwanda yashoboraga kuyahembwa bigoranye ku bireba bushayija ubwe mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo inani na gatanu mu myaka ibiri atangiye akazi yibuka ko ubwo yigishaga ku nyundo yaguze ipikipiki yo mu bwoko bwa suzuki inshyashya ku mafaranga ibihumbi ijana na makumyabiri ibi itarashobokaga gukorwa n'umuntu ubonetse wese kuri ubu witegereje bushayija aracyafite ingufu mu murimo we akuganiriye ku murimo we nta gushidikanya ko atapfa kwemera akazi kamuhemba buri kwezi urugero yahaye ijwi rya amerika ni ishusho yakoreye imwe mu mahoteli yo muri kigali mu gihe kitagera mu kwezi bakamwishyura miliyoni icumi z'amafaranga hari ibyamubayeho muri aka kazi afata nk'inzozi atari yarigeze arota mu buzima bwe nk'ubu ngubu ntabwo natekerezaga yuko nshobora gushyira ukanga nkajya kumurika i burayi ibihangano izo nzozi ntabwo nzige- nigeze nzirota mu buzima bwanjye ariko nagiye kubona mbona ndatumiwe hanze kujya kwerekana ibihangano byanjye ikindi mu bitera ishema uyu musaza bushayija ni ukubona hari abo yigishije mu ishuri ry'ubugeni kugeza ubu ari abagabo bafite icyo bimariye mu gusa n'ushimangira ko ubugeni ari ntagereranywa yibuka ko ageze mu mwaka wa gatatu mu mashuri yisumbuye yabujije ababyeyi be kongera kumumenyera amafaranga y'ishuri ni mu gihe mbere yavugega kwiga bamuvumira ku gahera bazi ko nta cyajo yashoboraga kwigezaho mu gushushanya hanze yo kuba ubugeni ari umurimo winjiza amafaranga ababukoramo bavuga ko ari n'umwanya mwiza wo kwigisha amasomo atandukanye binyuze mu mashusho ni nacyo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bumenyi uburezi n'umuco unesco mu mpine rivuga risobanura ko ubugeni budafasha ubukora gusa ahubwo bufasha abatuye isi muri rusange uyu munsi watangiye kwizihizwa bwa mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri bigizwemo uruhare n'ishyirahamwe mpuzamahanga ryita ku bugeni international association of art ibifashijwemo na unesco ku ruhande rw'u rwanda uyu munsi ntiwizihizwa u rwanda rubarura ishuri rimwe ry'ubugeni rya nyundo riba ku gisenyi mu burengerazuba bw'igihugu eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu mudukurikira no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu nyuma y'ayo makuru yo mu biyaga bigari noneho dore wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara mugire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
amashyirahamwe ijana na mirongo itandatu yibumbiye mu rugaga rw'imiryango itegamiye kuri leta mu bwongereza yanditse ibaruwa ifunguye isaba leta ko yahagarika gahunda yo kohereza mu rwanda bimukira n'abasaba ubuhungiro iravuga ko iyo gahunda idahwitse kandi ko itazabuza abantu kuza mu bwongereza leta y'u rwanda n'ubwongereza kuri uyu wa kane bashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye mu byerekeranye n'abimukira ubwongereza buzajya bwohereza mu rwanda abahageze basaba ubuhungiro kimwe n'abimukira ibihugu byombi biravuga ko iyo gahunda igamije guca intege abakirira mu kwambuza abantu kandi n'abasaba ubuhungiro ntibishyire mu kaga ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr naryo ryamaganye iyo gahunda mu itangazo hcr yashyize ahagaragara iravuga ko iyo mikorere inyuranyije n'amategeko mpuzamahanga kimwe n'amasezerano areba impunzi hcrt abantu bahunga intambara imidugararo n'itotezwa bakeneye guhumurizwa ntibakwiye kugurishwa nk'ibikoresho cyangwa se ngo boherezwe mu mahanga gusabirayo ubuhungiro leta y'u rwanda iravuga iki ku bavuga ko iyo gahunda igayitse dore igisubizo cy'umuvugizi wungirije wa leta y'u rwanda alain mukurarinda ngendo ndumva ikigayitse kurusha ibindi n'abo bose bavuga ni ukubona abantu bicaye aho barebera bafite ubushobozi bakarebera abantu bapfira mu butayu bakarebera abantu bagurishwa bakarebera abantu bagirwa abacakara bakarebera abantu barohama mu mazi bajya iwabo mu burayi ntagire ikintu babikoraho ngira ngo icyo ni cyo kigayitse kurusha kuba hari abandi bashaka kugerageza inzira nshya kurusha kuba hari abandi bashaka kugerageza imyumvire imitekerereze mishya kugira ngo bakemure ikibazo dufate nk'urugero rw'umunyafurika wavuye muri sierra leone ashaka kujya mu bwongereza akanyura amayira atandukanye akagera mu bufaransa akambuka akagera mu bwongereza uwo nguwo kumusubiza mu rwanda akaza guhinga mu rwanda nk'uko agomba kuba yaragiye guhinga iwabo muri sierra leone cyangwa se agatwara moto nk'uko bivuga nk'uko yayitwara muri sierra leone muzabwirwa n'iki ko uwo muntu mushaka ko aguma mu rwanda nawe abyifuza ko ibyo kujya i burayi yabivuyemo ni amahitamo ye ni amahitamo niba yahisemo kugenda azi neza yuko nagera mu bwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko guhera uyu munsi hari amasezerano avuga yuko umuntu yoherezwa mu rwanda azaba abizi ni ukuvuga ngo azirengera ingaruka y'ibizamubaho ikindi kandi nk'uko twabivuze nagera mu rwanda azaba agifite amahitamo yo kuvuga ati ngewe hano ndobana nahaba cyangwa se sinahaba iyi gahunda ntabwo nayijyamo ndashaka ko mumufasha agasura yacu muri sierra leone tutanibagiwe yuko wenda ntazaburamo bakeya bazongera bakanasohoka mu rwanda mu buryo bunyuranyije n'amategeko kugira ngo bongere bagerageze kuzasubira mu bwongereza urabizi nawe ko abantu bagerageza inshuro icumi makumyabiri mirongo itatu bakabagarura bakongera bakagerageza ibyo ntibyabura ariko nibura umuntu azaba azi neza yuko muri iyo gahunda nk'uko ubwongereza bwabyemeye hari bije hari amafaranga hari ingengo y'imari n'ubundi yagendaga ku bantu nk'abo ngabo bageze mu bwongereza iyo bije iyo ngengo y'imari izoherezwa mu rwanda ikoreshwe n'abo bantu ni nabyo tuvuga tuti mu kuyikoresha bigomba no kugera ku banyarwanda niba rero avuga ati kuba nazanywe mu rwanda wenda hari n'ikintu mbona buri kwezi cyangwa buri mezi abiri mu gihe cy'imyaka itanu niko gahunda iteye ndabona hari aho nahera hagira icyo nkora nkazaba ngenda nabyo birashoboka ntabwo ari ukuza gusa ngo umuntu yicare hano mubwira baticara hariya nk'uko bivuze cyangwa se jya gupanga se jya guhinga nta n'ikindi cyinjira ku kwezi oya kizaba gihari ariko rero ni ukuvuga ngo uzatura mu rwanda nk'impunzi cyangwa nk'umwe mukira cyangwa se usubire iwanyu kuko ubwo buryo burateganyijwe ntabwo ari wowe uzabwikurira ku mufuka ndumva rero amahitamo azaba ari menshi kandi noneho by'umwihariko tugarutse ku myafurika agize imana akaza mu gihugu kinyafurika nk'icyo akomokamo ntekereza ko byarushaho gukemura ikibazo kurusha kujya kubiburayi aho bakwirukana cyangwa se unagerayo bakakwima n'ibyangombwa mbese aramutse ari umunyarwanda cyangwa umunyarwandakazi ugiye gusaba ubuhungiro mu bwongereza ariko akinjira mu bwongereza ku buryo butemewe n'amategeko nk'uko bamwe babikora ubwongereza buzamusubiza he buzamusubiza mu rwanda kimwe n'abandi nawe aziyongera atangire bundi bushya asabe cyangwa se hari mu masezerano hari akantu karimo k'ubugororangingo kubera ko bazaba ari abanyarwanda ibyo byaza gusaba kureba amasezerano yose kureba memorandumu kuko n'ubundi iriwe ujya hanze turebe niba icyo ibyavuzwe kuri ibyo ngibyo ariko tugendeye ku bisanzwe mu mategeko mpuzamahanga y'abasaba ubuhungiro ntabwo umuntu usaba ubuhungiro afite impamvu igihugu agezemo yasubizwa mu gihugu avuga ko ahunze ayo niyo mategeko nizo purinsipe ariko nk'uko natangiye mbivuga bivuga yuko muri abo bantu bose abenshi ni abimukira bitwaza ko bagiye gusaba ubuhungiro bw'impamvu runaka ariko mu by'ukuri ari abantu bahunga ibirebana n'ibibazo by'ubukungu umuntu rero urebana n'ibibazo by'ubukungu baramutse basuzumye bagasanga wenda bagakuvuga bati uyu nguyu avuye mu rwanda no twereza abantu ni umunyarwanda bakabanza bakabicekinga bakabona koko ni umunyarwanda icyo gihe ndumva bakora isesengura bakavuga bati uyu muntu ni murebe koko icyo ahunze kuko mwibuke ko amategeko areba impunzi n'ubwongereza bwashyizeho umukono n'u rwanda bwashyizeho umukono ntabwo rero umuntu bamusubiza mu gihugu ahunze ariko basanze ari umwibukira gusa kubera impamvu z'ubukungu we bashobora no kumugana ariko basanze ari umuntu ko kuvuga uti ngiye mfite igituma mpunga kubera umutekano wanjye cyangwa se kubera intambara cyangwa kubera iki ibyo byasuzumwa ariko nisegura mvuga ni ukuza no kureba muri memorandumu yose icyo yabivuga kuri iyo kuri iyo kuri urwo rugendo uduhaye ariko ndumva amategeko mpuzamahanga icyo gihe ariyo yahabwa indayabukuru alain mukurarinda umuvugizi wungirije wa leta y'u rwanda ikiganiro cyose mushobora kugisanga ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo hadiyo yacu vewa akadomo koma ijwi ry'amerika uru wa mbere uru wa mbere uri igitego urukiko rukuru rw'u rwanda rwanzuye ko umuryango wa nyakwigendera asinapolo rwigara watsinze umujyi wa kigali mu rubanza rw'amahugu baburanaga urukiko rwategetse umujyi wa kigali kwishyura miliyoni zisaga magana ane z'amafaranga y'u rwanda umuryango wa rwigara ntiwanyuzwe n'iki cyemezo waregeraga amafaranga kabakaba miliyari imwe inkuru irambuye erike bagira ubusa umujyi wa kigali niwo wafashe iya mbere mu kujurira nyuma yo gutsindwa mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge mu izina ry'akarere ka nyarugenge wajuriye uvuga ko urukiko rwaciye urubanza rurenze imbibe z'ikiburanwa abazungura abanyakwigendera rwigara nabo bareze umujyi wa kigali mu rukiko rukuru basaba kuwuhatira gushyira mu bikorwa ibyemezo by'inkiko kuko utari wabishyuye amafaranga batsindiye baregeraga amafaranga kabakaba muri miliyari imwe nk'agaciro k'ubutaka bwabo urukiko rukuru nyuma yo kwiherera rwanzuye ko umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge atarenze imbibe z'ikiburanwa yavuze ko umujyi wa kigali wanze kwishyura umuryango kwa rwigara miliyoni zisaga magana ane mirongo itatu n'eshatu nk'uko wari wabitegetswe n'urukiko urukiko rukuru rwavuze ko ubujurire bw'umujyi wa kigali nta shingiro bufite ku kijyanye n'igenagaciro ryakoreshejwe na rwigara mbere yo gupfa urukiko ruvuga ko kuba umujyi wa kigali utarakoresheje irindi rivuguruza bisobanuye ko wemeye ryari ryakozwe mu kwimura abaturage mu kiyovu icyakora ku kijyanye n'amafaranga rwigara yishyuye umugenagaciro mu mirimo yo kwimura abaturage nk'uko byari byagenze mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge umujyi wa kigali wongeye gutsindira iyi ngingo inyemezabwishyu zigaragaza ko rwigara yishyuye umugenagaciro ibihumbi bisaga magana atanu na makumyabiri by'amadolari y'abanyamerika urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge rwari rwanzuye ko ayo mafaranga atanyujijwe kuri banki bityo ko ibimenyetso byayo bigoye kubyizera urukiko rukuru narwo rwagumye muri uwo murongo rwavuze ko rutashingira kuri ibyo bimenyetso ngo ruhereho rutegeka umujyi wa kigali gusubiza abo kwa rwigara miliyoni zisaga magana atanu mu mafaranga y'amanyarwanda umucamanza mu rukiko rukuru yategetse ko imikirize y'uru rubanza ihama uko yari iri mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge yategetse kandi umujyi wa kigali ko wishyura miliyoni imwe y'igihembo cy'umunyamategeko waburaniraga abo kwa rwigara yanategetse ko umujyi wa kigali wishyura amafaranga ibihumbi magana abiri y'ikurikirana rubanza uko umucamanza wasomaga ingingo umujyi wa kigali utsindirwaho hari abari mu rukiko bagaragaza akanyamuneza ku masura bakamwenyura bitandukanye na adeline rwigara icyemezo cy'umucamanza nticyamunyuze uku niko yatangarije radiyo ijwi ry'amerika kuva 2012 twibuka amafaranga y'abavoka uyu murwa batushya wakavu ibimenyetso bafite byose ku mafaranga ko nahambutse abo twimuye ni nabyo bimenyetso bafite ku mu expert twahaye miliyoni papa diane yahaye miliyoni magana atanu zirenga none iyo ibyo ngibyo barakimanze ngo turatsinze dutsinze iki nayo agomba kugaruka muzatanga ikindi kirego se si ya moyen est-ce que hari moyen je ne sais pas si y avait moyen yo kugitanga twagitanga rwose n'umuntu ibintu byo guseda ngo uraseda amafaranga y'umwavoka baduhaye miliyoni imwe umwavoka wo kwa rwigara ahembwa miliyoni zingahe imyaka yose tumaze twirukanka uku kuntu tuza dusubirayo baducuragiza baducuragiza buri munsi none amafaranga y'umu egisiperi miliyoni magana angahe byose byose ibimenyetso birahari oya no kuzaburana se gusa nuko uzagera heza gusa jyewe ndananirwa muri miliyari twakagombye ahubwo kubona miliyari zingahe ukurikije imyaka yose tudiragira izi ndishyi z'akababaro aya ibi byose twirirwa tujuriramo none baraduha miliyoni magana ane ngo umuntu aratsinze deje ibyo umuntu amaze kuhatanga birarenze duteguriye inkuru ijwi rya amerika ntiyari yakabashije kumenya niba umujyi wa kigali kuri iyi nshuro uzashyira mu bikorwa ibyemezo by'inkiko cyangwa se niba uzasubirishamo urubanza ubutaka impande zombi ziburana buherereye mu mujyi wa kigali ahazwi nka peyaje mu kiyovu nibwo bwubatsemo igorofa ebyiri ndende z'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize bw'abakozi rssb asina paul rwigara yapfuye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yaratsinze umujyi wa kigali mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu mu gihe twateguraga iyi nkuru kandi twamenya andi makuru avuga ko banki y'ubucuruzi yakoje banki yahamagaye adeline rwigara kuri telefone ngo bamuhe impapuro zimumenyesha ko bagiye guteza icyamunara indi hoteli yabo mu kiyovu ni mu rundi rubanza baburanamo umwenda wa miliyoni zisaga magana atatu mirongo ine n'icyenda urukiko rwanzuye ko kwa rwigara batazishyuye koje banki gusa adeline rwigara we yanze kwakira izo mpapuro kuko avuga ko bamutunguye kwa rwigara bakomeza kuvuga ko nta mwenda na muto bayirimo byose umugore wa nyakwigendera bibumbira mu cyo yita amahugu ehe bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda leta ya uganda yahaye impunzi zaturutse muri repubulika ya demokarasi ya kongo iminsi irindwi kuva kuri uyu wa kane zikaba zagiye mu nkambi y'agateganyo ya nyakabande cyangwa se zigasubira aho zavuye bamwe muri izo mpunzi bahitamo kuguma mu mujyi wa bunagana aho bavuga ko babona ibyo bifuza batabona mu nkambi leta ya uganda ikavuga ko yifuza gucungira bose umutekano inkuru irambuye igina shusi bahizi abashinzwe umutekano mu karere ka gisoro bavuga ko guhera mu cyumweru gitaha impunzi zizagira amahitamo abiri gusa yo kuja mu nkambi cyangwa zigataha kuguma hafi y'umupaka ibunagana cyangwa kubana na bene wabo ntibizaba mu byo bahitamo ku kibazo cy'ubuzima hari ubwoba ko impunzi zishobora gutuma haduka indwara ziterwa n'isuku nke nk'uko byatangajwe n'umuyobozi ushinzwe umutekano muri ako karere ka gisoro shafik se kandi abayobozi bateguye gahunda zo gukora isuku mu mujyi wa bunagana aho impunzi zibarirwa mu bihumbi makumyabiri ziherutse guhungira agasanga hakwiye gufatwa ingamba zikomeye z'umutekano w'impunzi ndetse n'abaturage ubwabo when, when you are an asylum seeker and you go to another country the country plans for you
ati iyo usaba ubuhungiro mu kindi gihugu icyo gihugu kiraguteganyiriza ntushobora gutegeka uko bagufata iyo ugeze bunagana ubu ngubu ubwiherero bwose bwaruzuye abantu barimo gukoresha ahantu hose basanze nk'ubwiherero muri iki gihe hano gisoro harakonje cyane abana babo bashobora kurwara umusonga bagapfa abantu nibamara kurwara bagatangira gupfa nka leta tuzabiryozwa
as government you shall also be blamed okay uyu muyobozi kandi nanone yabwiye ijwi rya amerika ko hari ikibazo cy'umutekano muke nacyo gishobora kugira ingaruka ku gihugu mu gihe impunzi zigumye ku mupaka If someone is choosing to leave the border, what is his intentions?
niba umuntu yanze kuva ku mupaka aba agamije iki niba yambuka muri kongo buri gitondo nimugoroba akagaruka kuryama muri uganda aramutse ari igisambo maze agarutse avuye muri kongo akazana imbunda akayihisha muri uganda bukeye bwaho iyo mbunda ikica umunyayuganda urumva ko aritwe twabibazwa i nyakabande umuntu wese uhageze arasakwa kugira ngo atahingira n'intwaro Any ammunition, any weapon, zimwe mu mpunzi twavuganye ariko zivuga ko zitinya kuja muri iyo nkambi y'agateganyo ya nyakabande kuko iyo zihageze amaherezo bazimurira ahandi mu zindi nkambi za kure cyane mu gihugu izi atahubwo zasubira mu gihugu cyazo uko bizaba bimeze kose ese mugabo ko gusubira muri kongo ko byanze no kujya mu nkambi na- nabwo ndi kumva ari ubuzima bubi twakora iki uzashobora zajya kongo uzaje- utazashobora aje mu mu nkambi ubwanjye njyewe ntabwo nditari kujya mu nkambi ubabwira ngo dusubireyo tuzasubirayo mu kawunga ntabwo ari buri muntu ujya uyirya umuntu aba afite guze aba afite ukuntu abaye ugasanga bari gushaka kugurisha akawunga buri munsi ndetse n'ibyo ntabwo bashaka ko abantu basohoka mwese ahubwo abantu babaye imfungwa hari n'abatekereza ko amahoro ashobora gusubira mu karere kabo igihe icyo ari cyo cyose bagasubirayo ariko mu rwego rwo gusubiza icyizere muri izi mpunzi ishami rya leta rishinzwe impunzi ryatangaje ko noneho izo mpunzi ziri i nyakabande zitazahita zimurirwa mu nkambi ya kure y'igihugu cyazo ahubwo ko zizemererwa kumara iminsi mirongo itandatu kuri icyo kigo kizakira mu gihe zitegereje umutekano kugaruka mu gihugu cyabo komiseri ushinzwe impunzi douglas asimwe yatangaje ijwi rya amerika mu butumwa bugufi ko nyuma y'iminsi mirongo itandatu aribwo guverinoma izafata icyemezo cyo kujana impunzi mu nkambi ya kure bitewe n'uko umutekano uzaba wifashe iwabo ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika integeye shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe uzakabona umunyarwandakazi wavuye mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'itatu afite umwaka umwe yabuze akanunu ka nyina n'abavandimwe be florida nyiramahoro atuye mu rwanda mu karere ka gasabo umurenge wa kinyinya akagari ka kagugu naganiriye nawe ambwira uko yagiye i buganda akagaruka mu rwanda akaba na n'ubu akiri nyakamwe kandi yaravutse mu muryango mugari Jyewe na mama umbyara twagiye uganda irindwi na gatatu tujya yarasubiyeyo noneho jyewe nari umwana muto afite inda ya murumuna wanjye wankurikiraga ahagana rero irindwi n'icyenda ubwo papa we yari yasigaye mu rwanda yaranashatse undi mudamu aza kunzana ngo nze kwiga jyewe guhera icyo gihe irindwi n'icyenda nza kwiga kugeza ubu bw'imyaka nkubwira mfite mirongo itanu nta rindi- nta shweshwe ry'abantu bo muri famiye ya mama yaba mama murumuna wanjye abiwabo nongeye kubona ubwo rero ngize ayo mahirwe menye ko mwebwe mugerageza gush- gufasha abantu gushakisha abana ndavuga nti niyo yawe umwe byibura wo mu muryango wa mama nkaba namubonye reka duhere kuri mama wawe mama wawe yitwa nde musa n'abagana wa teopisite wambwiye yuko mugenda yari atwite murumuna wawe murumuna wawe yitwa nde yitwaga musabyimana nta wundi mwene wanyu cyangwa mwene wabo na mama wawe waba wibuka cyangwa Eh, uzi ndabibuka Mhm.
ndabibuka hari basaza ba mama mwitwaga kagwa undi waswa Ya- bari barafashe amazina y'i buganda noneho barumuna ba mama harimo mwenzikazi hakabamo ni umukobwa na nakato Eh, nawe na- nabo bari barafashe amazina y'i buganda rero ntabwo nibuka tanzaniya nta wundi muntu mfite muri uru rwanda uba muri famiye ya mama ku buryo numva umwe umwe wenyine nanabona bya- byanshimisha hari icyo byahindu- byahinduraho byanshimisha mpore Murakoze.
inkuru irambuye ya florida nyiramahoro waburanye n'abavandimwe be kagwa na waswa nyina wabo mwenzikazi na nyirarume na kato uh, bari bugande aho bahungiye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'itatu muzayumva ku buryo burambuye mu kiganiro agasaro kaburaga ku cyumweru isaa kumi ku isaha yo mu rwanda no mu burundi n'umwihariko wa murisanga hamwe na mukuberi ya baro wumfasha buri munsi kuyabagezaho murangize icyumweru neza mwiyubaka tubatuye iyi ndirimbo nshyashya ya manuragabo indirimbo yahimbiye abagiye batagomba ndabakomeza mwari kumwe na venuste nshimiyimana n'ikiganiro iwanyu mu ntara mu kanya gato cyane murumva ikiganiro cy'umuziki